tubashimire kumbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika abari uganda mu karere ka kisoro mwiriwe gute namwebwe muratwumva tankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwi abitwaje ibigwanisho bataramenyekana baraye bagandaguye umutama n'umwuzukuru wiwe muri komini rugombo y'intara ya cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi rinjanye kucyaye eh hanyuma ndegura umutwe kucya nza gukaba kavidoroshi yari impande yanje ncane numvise urugi barusituye aca rero urusoro runsanga ameze gutya nyene kwanza nze ameze gutya nyene
uyu ni colette kobwa ni umupfakazi wa nyakwigendera joseph ndahabonimana yarayagandaguwe ku myaka mirongo umunani n'itanu madamu kobwa nawe yarakomerekejwe n'amasaso y'abateye urugo rwiwe umwungeri wa ekereziya katolika papa francisco arahakana urukurukuru rw'uko yoba afise umugambi wo kwegura mu mabanga yiwe uburusiya bwigaruriye igisagara ca lisichansk co muri ukraine perezida wabwo vladimir putin nawe acahamagarira ingabo ziwe gukaza ibitero muri ukraine ku mugabane wa buraya perezida w'ubufaransa emmanuel macron yasubirije abashikiranganji biwe batari bake idonido kuri ino nkuru n'ayandi duce ku masonga ndetse n'ayandi tutiriwe turababwira tubafitiye ni mukanye isase mwa hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze umwungere wa ekereziya katolika papa francis arahakana ko atamugambi afise wo gutanga imihoho vuba urukurukuru rw'ukwegura kwiwe kumaza iminsi mu itangazamakuru ibindi kuri no nkuru reka tubaze mugenzi wacu fidel niyongabo mu kiganiro cyihariye yahaye umumenyeshamakuru w'itorokanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza reuters akorera ivatikano philippe pulela ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije papa francisco yatangaje ko iciyumviro cyo kuva mu mabanga yiwe kitigeze kimuzamwo harabaye urukurukuru rwakwiragiye mu itangazamakuru ko ashobora gutangaza ko agiye gutanga imihoho nyamara papa francisco yamenyesheje ko yiteguriye kugendera igihugu ca canada muri uku kwezi kandi ko yizeye ko azogendera uburusiya na ukraine nta mupapa arigera agendera uburusiya papa francisco yaranebaguye akatariga k'ibitero vy'uburusiya muri ukraine ku munsi wa kane w'indwi irangiye yahagirije ico gihugu mu buryo bufobetse ko kiriko kigira ibitero muri ukraine mu buryo butagira insiguro kandi bugayitse yatangaje yamara ko abategetsi b'ivatikano n'uburusiya bavuganye ku vyerekeye urugendo ashobora kugira muri ico gihugu amenyesha ko akaryo kabonetse azogendera uburusiya na ukraine mu ntumbero yo kuvugira amahoro yaravuze kandi mu bubayo bwa mbere ku gukomereka kwiwe kw'ivi ari na kimwe mu vyatumye adashobora kurangura amwe mu mabanga yiwe harimwo kuba yahagaritse urugendo yari kugira muri afurika fidela niyo ngabo rakenewe turacari kumwe kuko ukidufitiye ayandi agezweho hirya nino ku isi uburusiya bwigaruriye igisagara ca liskichansk ca ukraine perezida volodimir zelenski wa ukraine nawe yavuze ko gusubira kwiyubaka abizeye ku bihugu birangwamo demokarasi tugire ku muriri w'iyi nkuru fidela
putin yerekanywe kuri televiziyo y'uburusiya asaba inteko z'igihugu ciwe kubandanya ibitero vyazo hisunzwe imigambi yategekanijwe imbere yaho ifatwa ry'igisagara ca Lysychansk ritumye Uburusiya bwigarurira intara yose ya Luhansk. Imbere yaho buramatari w'iyo ntara yari yatangaje ko inteko za Ukraine zari zavuye muri ico gisagara kugira abasirikare b'Uburusiya ntibagisenye bari kure yacu. Amenyesha ko abasirikare ba Ukraine bagiye mu birindiro bishasha. Uwo buramatari yatangaje ko naho gutakaza intara ya Luhansk ari ibintu bibabaje cyane ari urugamba rumwe ko badatakaje ingwano ubwayo. Yasabye ibihugu vyo mu burengero bw'isi kubaha ibindi bigwanisho kugira bahagarike ibitero vy'Uburusiya bibandanye. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko inteko z'igihugu ciwe zizogaruka gusubira gufata igisagara ca Lysychansk mu gihe igihugu ciwe kizoba caronse ibindi bigwanisho bikomakomeye bigezweko. Uburusiya bwongereje muri iki gihe ibitero vy'amabombe mu bisagara bihana imbibe n'intara ya Donetsk cane cane mu bisagara vya Sloviansk na Kramatorsk intara za Donetsk na Luhansk nizo zirimwo amahinguriro akomakomeye muri Ukraine haheze ibirenga gato y'indwi imwe inteko z'uburusiya zifashe igisagara ca severodonetsk imbere y'uko igihugu ciwe gitangura ibitero muri ukraine ku itariki mirongo ibiri na zine y'ukwezi kwa kabiri perezida putin yari yemeje intara zompi za luhansk na donetsk ko zigenga
hejuru y'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yose ku ntambara y'uburusiya na ukraine mushobora kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mushitse kuri webe hejuru y'amerika muje ahanditse amakuru adasanzwe ku ntambara ya ukraine n'uburusiya turacabandanya kuyavugwa hirya nino ku isi ku mugabane wa buraya perezida w'ubufaransa emmanuel macron yahinduye abashikiranganji batandukanye biwe uno munsi ku wa mbere fidela niyongabo abagenywe bashasha barimwo bande
perezida macron ariko ntiyahinduye abashikiranganji bajejwe imigenderanire ikigega no kwivuna abansi yagenye jean christophe combe yari umuyobozi w'ishirahamwe rijejwe gutabara croix rouge mu bufaransa mu mabanga y'umushikiranganji mushasha ajejwe gufatana mu nda n'abafise ubumuga asubiriye uwari ahari yitwa damien abad yagenye laurence bon umutegetsi mukuru mu bijanye n'ubutunzi mu ishirahamwe rijejwe gufashanya mu vy'ubutunzi n'iterambere mu mahanga mu mabanga y'umushikiranganji aserukira ubufaransa mu muryango w'ubumwe bw'uburaya asubiriye clement bon yari umwe mu bantu bakomeye baganiye ivyerekeye kuva k'ubwongereza mu muryango w'ubumwe bw'uburaya clement bon yabaye umushikiranganji mushasha ajejwe gutwara abantu n'ibintu christophe beshi umukuru w'igisagara ca ange yagenywe mu mabanga y'umushikiranganji ajejwe ibidukikije asubiriye uwitwa amelie domant chalin yatakaje ikibanza ciwe mu matora y'abashingamateka yabaye ku itariki cumi n'icenda y'ukwezi kwa gatandatu mu bufaransa abashikiranganji bajejwe amagara y'abantu n'ibidukikije nabo nyene bahinduwe naho umugambwe wa perezida macron watsindiye ibibanza bitari bike mu nama nshingamateka ntiwaronse amajwi akwiye kugira ubandanye uyobora urwo rwego uzotegerezwa kugira urunani n'iyindi migambwe kugira imigambi yiwe ishobore kurengana abakurikiranira hafi vya politiki babona ko ivyavuye mu matora y'abashingamateka vyerekana ko perezida macron atazokoroherwa mu migambi yiwe naho yari yatsinze inshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa gatanu icyo gihe yari yatsinze umukandida bahiganwa Marine Le Pen
fide niyo ngabo urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya facebook yacu instagram na youtube ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari u rwanda rwahimbaje umunsi wo kwibohora no kwikukira perezida w'ico gihugu paul kagame yashikirije ijambo abanyarwanda ryashimikiye ahanini ku kibazo c'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari mugenzi wacu asumta kabuyi yadukurikiraniye ivy'iryo jambo nta birori nyirizina byabaye nk'uko byari bimenyerewe mu bihe byashize mbere ya covid cumi n'icyenda gusa ari mu biro bye perezida kagame yahaye televiziyo y'igihugu ikiganiro cyasubije abari bamaze igihe bibaza niba umunsi w'ubwigenge utaribagiranye mu rwanda uyu munsi tariki enye nyakanga ari umunsi twizihiza isabukuru z'ubwoko bubiri tubitwarira hamwe ya mbere ni ubwigenge twabonye hashize imyaka mirongo itandatu ubu hanyuma makumyabiri n'umunani yo kwibohora aho kugira ngo rero dukore ibintu byose hamwe dufate umunsi umwe then dufate undi nyuma y'iminsi mike twabishyize hamwe nagira ngo rero byose mbishyize hamwe nifurize umunsi mwiza ku banyarwanda bose muri iki kiganiro kandi umukuru w'igihugu yagarutse cyane ku bibazo bimaze iminsi bivugwa hagati y'u rwanda n'igihugu cy'abaturanyi cya repubulika ya demokarasi ya kongo iki gihugu kimaze igihe gishinja u rwanda gutera inkunga umutwe w'abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu perezida kagame yavuze ko abashinja u rwanda gufasha m makumyabiri na gatatu bavuga ibintu ko bitari kuri we gukemura ibibazo bya M23 bikeneye kwitwaza uburyo bwa politike aho kuba uburyo bw'intambara yakomeje agira ati icya mbere Kongo ifite ibibazo byayo igomba gukemura natwe dufite ibyacu nk'ibihugu byigenga hatabayeho kwivanga mu by'undi dushobora gukorana aho tubihisemo umukuru w'igihugu yagarutse no kuri FDLR aho yagaragaje ko idakwiye gushyigikirwa n'igihugu cya Kongo so it's not acceptable that
rero ntabwo bikwiye ko fdrr yafashwa na rimwe ngo yinjire ku butaka bwacu cyangwa ngo ifashwe kurasa ku butaka bwacu yica abaturage bacu ntitwigeze dukorera ibintu nk'ibyo kongo icya kabiri hakenewe gukemura mu buryo bwa politiki ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda harimo n'abo bagize icyo cyitwa emu makumyabiri na gatatu
perezida kagame kandi yanagarutse ku bashatse guhungabanya umutekano mu gihe u rwanda rwari mu bikorwa byo kwakira inama ya cogamu y'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'icyongereza ibyo guhuga byo ntabwo birimo ahubwo bo nibo bashatse guhungabanya umutekano muri iriya minsi bibwira ko duhuze ariko ku buryo bwo guhuga bikatubuza umutekano wacu wo ntabwo bihari ndetse abenshi barifuzaga ko n'umutekano wahungabana no mu mujyi aho izo nama inama izaba iri ntabwo byakunze kandi n'ibindi bihe ntabwo bizaborohera perezida kagame kandi yasubije perezida wa kongo felix Tshisekedi n'abandi bavuga ko badashaka ko u rwanda ruzatanga ingabo mu z'umuryango wa afurika y'iburasirazuba zizajya gushakira amahoro kongo yagize ati ntabwo turimo gusaba ngo tubigiremo uruhare perezida kagame yavuze ko izindi ngabo zitanze icyizere ko ntawe uzongera guhungabanya umutekano w'u rwanda nk'ibirimo kuba muri iki gihe ko nta kibazo u rwanda rwagira yakomeje agira ati twakwishimira ko bikorwa nta ruhare tubigizemo kuko ubu ubundi kubigiramo uruhare bidusaba ikiguzi umunsi wo kwibohora bahuriranye n'igikorwa cyabereye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka nyaruguru ahabaye ibikorwa byo gutaha amazu yubakiwe abatishoboye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
Asumta Kaboyi harakenewe kuri iyo nkuru yaraheje kudushikiriza u Rwanda rero no musiguriro rwihimbaza umunsi wo kwibohora no kwikukira mugenga muri leta zunze ubumwe za Amerika naho bariko bahimbaza umunsi wo kwikukira n'akaruhuko mu gihugu cose batwumva muri ku mugabane unga muri leta zunze ubumwe za Amerika rero tubipfurije umunsi mukuru mwiza w'akaruhuko nimba mwakaronse tuje mu gihugu c'u Burundi tuvuga ku vy'umutekano mutama w'umuzukuru wiwe baraye bishwe n'abantu bitwaje inkoho turi muri komune Rugombo y'intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu umutamakazi wiwe nawe yarakomeretse abamukomerekeje n'abishe umufasha wiwe n'umwuzukuru nta uramenya irengero ryabo nk'uko muvyumva mu nkuru y'umenyesha makuru wacu na Nairobi muri Kenya Elojuri Kaneza igitero cyahitanye umutama joseph ndahabonimana w'imyaka mirongo umunani n'itanu n'umwuzukuru w'imyaka mirongo ibiri cyabaye saa zitanu zirenga gato mu ijoro ryo kuri uyu w'imana cyabereye ku musozi na zone kiramira ni muri komine rugombo mu ntara ya cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi uwo mutama yarashwe amasasu cumi n'atanu yose nk'uko vyemezwa n'abasigwa biwe colete kobwa afite imyaka mirongo itandatu n'umunani umupfakazi wa nyakwigendera yabwijwe rya amerika uko vyagenze nawe nyene yarakomerekejwe n'urusasu bamvuye kwa muganga narinjyanye ku cyayi eh hanyuma ndegura umutwe ku cya nza gukaba kavidoroshi yari impande yanje nti ncane numvise urugi barusituye aca rero urusoro runsanga ameze gutya nyene kwanza nze ameze gutya nyene nimba mworonka itohoza amatohoza amakumva uko bimeze Violette Bizimana umwe mu babanyi b'umuhana watewe yemeza ko havuze amasasu menshi binanira abanyagihugu gutabara kubera baciye batekerwa n'ubwoba twebwe tumaze kumva iyo nkuru mbi ko ibaye twaracitse umugongo tubura uko tubigenza hari mu ijoro nk'amasatanu twumva inkoho ziravutse hama rero inkoho zivutse twese turabyuka turiruka nyene tugize gutya twumva inkoho zongeye inkoho yongeye kuvugira mu ibarabara turabura uko tubigenza turaririra mu nzu uti turashize inkonye zari urusakisaki duca tubura uko tubigenza tubonye rikeye dushima imana dusanga ako kabi kabishe kabaye hano umuntu bamwishe bamutabanyanze n'amasoro ntiworeye ukuntu bamugitse umupfasoni bizimana asigura ko atangorane n'imwe nyakwigendera n'abiwe bari bafitaniye n'abantu mu kibano uyu muryango twebwe twari tubanye neza n'ukuri nta ngorane zari zirimo oya nta ngorane zarimo n'ukuri twasenyera ku mugozi umwe twebwe icyo twosaba abajejwe umutekano nuko bokurikirana bakagira itohoza hari igihe imana yofashe bakamenya iherezo ry'abakoze ako kabi janvier ndayizeye umwe mu bahungu wabo b'umuhisi atwiganira uko umuhungu wa mwene se wabo yishwe akamenyesha ko mu nyuma abantu bagerageje gutangira izo z'ikibi babura aho zakamanganiye uwo mwana bamurashe yaborotse gatatu twe duca tuvuga ati mbo twamaze gufata twe duca twambara umusozi tukawukizura kugira turabe iyo nemi iba izananye turaduga rero turi mw'ibarabara urabona hariho dufate nk'imetero nk'amajana atanu uvuye ngaha kugera aho bamurasi uwo mwana kubera ari ahantu hakameze nk'agakorosi biratunana ukene tuhashika duca turaseka umusozi gutyukuru kugira ngo dukorokere aho hantu niho rero jewe nari imbere muritse imbere gutyukuru n'itoroshi nca ndamubona kubera umupira we yarayambaye nayo ndawuzi nca mvuga ati ni bemba kubera bamutazira bemba ati ni bemba barashe tugiye kuraba duca dusanga bamurashe aha mu rubeshi ruca ruserukana ngaha mu mutima iyumvira ko uwo musore yazize kuba yamenye abihaye inkumbi bankako azobavuga ukone vyoba vyagenze yabamenye ukone bamurashe basa n'abahwana ariko aratahuka nabo bavuye gu- kwiha inkumbi ngaha umuciye ku muntu ndakuzi nca ndakumenya ati uyu ni kwizera canke urya ni eliyasi nkeka bavuze ati uyu muhungu aratumenya aratuvuga niho rero guca bahindukira rero ca bararumurasa ko barumurashe mu rubeshi ruserukana mu mutima jico nohamagarira abantu baba bagifise ibigwanisho bicira umuriro mu nzu umuntu wese atunze igi- igigwanisho atabifitiye uburenganzira ko yogitanga ku bajeje umutekano kugira ngo ntibigume vyiha inkumbi je nosaba rero abantu bajeje umutekano gukora amatohoza yimbitse izo nkozi z'ikibi zikamenyekana zigashengezwa zikaja habona umukuru wa zone kiramira amenyesha ko vyagoye cane abanyagihugu kuja gutabara kuko abateye bari bitwaje ibirwanisho bicira umuriro ariko arabashimira ko batabaje hakiri kare kandi barashwa baduka uko bashoboye ahamagarira abanyagihugu kwirinda kwihorana ni mu gihe bivugwa ko indyane z'amatongo zishobora kuba ziri inyuma y'ubwo bwicanyi jean marie nduwimana ubwa mbere icyo dusaba abenegihugu ni ukubana mu mahoro hama tukabasaba kandi gutanga amakuru kugira ngo abakora ubwo bubisha bashobore kumenyekana kuko uyu munsi nibajya bagiye mugabe ejo hashobora kugenda abandi rero atagikozwe kugira ngo umutekano w'abenegihugu ukingirwe kandi bituvanye- bivuye kuri twebwe kuko umutekano ari uwa twese tubona umenga hava haba akarondirondi ko kumarana hama kandi tugatera ivyatsi ababisha bagira mwene ubwo bugizi bwa nabi nta kirindiro c'igipolisi canke c'igisirikare kiri hafi y'umutumba wabereyeko ico gitero abajeje intwaro bibaza ko ari naco gituma vyoroheye abagizi ba nabi kwinyuranganya bagahunga bitagoranye eroje urikaneza ijwi rya amerika Hello Jorika neza urakenuye turabafitiye amakuru ya sport abayakunda mugume muri kumwe natwe muri ano makuru ariko mu kurindira reka gato tubanze tubandanye kuri Burundi abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi begereye uruzi Kanyaru ruri ku rubi Burundi buhana n'u Rwanda bari mu isekeza ryo gutera iyi misuna ku nkengera zarwo bafashije n'umugambi wa leta y'u Burundi witwa Ewe Burundi urambaye bamenyesha ko ico gikorwa ari ico kubuza urwo ruzi gusitura inkombe zarwo no gukingira indimiro zabyo inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa n'umumenyeshamakuru wacu i Kigali mu Rwanda Thierry Ndayishimiye Buri musi wa kane ni umunsi leta y'u Burundi yahariye gutera ibiti ku misozi no ku nkengera z'inzuzi ibicishije mu mugambi ewe Burundi urambaye. Abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi baba hafi y'uruzi Kanyaru ruri ku rubibe u Burundi buhana n'u Rwanda bari mu bitabira ico gikorwa. Abakunzi b'ijwi rya Amerika abishikiye ku musi wa kane w'indwi iheze mu kiyaya ca Congore zone Giheta turi muri komine Marangara. Abato n'abakuze bari ku kivi mu kanyamuneza kenshi batera imivyaro y'imisuna ku nkengera za Kanyaru.
twaje mu gikorwa cyo gutera imisuna ku mu ntumbero zo gukingira inkombe z'uruzi kubera uruzi twebwe haguma hasenyagurika ariko mugabo leta yararavye uwo mugambi w'uburundi urambaye cirazana imisuna kugomba dutere natwe ntihongere kubomagurika Rero twaje mu kivirusi n'icyo gutera imisuna kuko urabona Burundi irambaye irafite ikintu imwe yaduteramo imbaraga kiza kandi y'igiterambere kinini ku mbibe zacu muri ibi biyaya byacu amazi ava muri kanyara atembera zino kugira agabanuke
Abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi ntibatamba birorera mu kwambika imisozi no mu gukingira inkengera z'inzuzi. Emmanuel Ntacosanze buramatari w'intara ya Ngozi arifatanya n'abarongoye.
mu ntara ya ngozi haba mu makomine ari ku mupaka turabona yuko uyu mugambi wadufashije cyane kandi tukabona yuko ku ruzi rwa kanyaru duhana n'igihugu kibanyi cy'u rwanda turabona yuko umugambi ushimishije cyane kuko ubu turiko turatera ahari hasigaye kuvuga yuko ari hafi ijana ijana ku ijana duhejeje gutera kuri uru ruzi hazaba hasigaye kuja kuraba iyindi misozi itambaye eka n'indongozi z'umugambi ewe burundi urambaye uri kurateragira ibiti ku rwego rw'igihugu mu ntumbero yo gusubiriza ibyahuye n'intambara n'imiriro ya nyakanga zishima intambwe uwo mugambi ugeze ko ari kumwe n'abanyagihugu b'imarangara mu gutera imisuna ku nkengero z'uruzi kanyaru ku munsi wa kane w'indwi iheze uwurongoye umugwi w'ubuhinga mu mugambi ewe burundi urambaye ashima intambwe uwo mugambi ugeze ko general major marius ngendabanka arongoye uwo mugambi turavye umugambi ewe burundi urambaye kuva ubishingwa washinzwe ku myaka indwi aho twategerezwa gutera ibiti miliyoni mirongo ibiri n'imwe ubu rero tugeze hagati na hagati y'icyo kiringo tukaba tubona yuko ibyo biti tumaze kubirenza kure inyuma yo guteragira mu mpera z'indwi heze imibyaro y'imisuna ibihumbi bitanu n'amajana atanu ku nkengera z'uruzi kanyaru iyo ntwazangabo y'ipeta rya generale majoro yibukije abanyamarangara akamaro ko kubungabunga ibidukikije igisubira inyuma niki nibirenge nimusubira inyuma mbwira ko mbwira abajejwe intwaro abajejwe uburimyi ubworozi abandi bose irya ntambwe twashyitse ku irya metero cumi na zitanu ni ukuzubahiriza ntihagire umuntu asubira kuzirimamwo hama natwe tugasha tugira gute tugasha tuzitera mw'ibiti kurya twabigize kurya hakurya ya kanyaru mubona babigira murabona yuko baduhaye akarorero sivyo gahembe iruhande yo gukingira inkombe z'uruzi kanyaru indongozi z'umugambi ewe burundi urambaye zabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko harimwo no gukingira imbibe z'igihugu ku ruhande rw'intara ya ngozi uwo mugambi uriko urarangurirwa mu makomine ya nyamurenza busiga mumba hamwe na marangara yegereye uruzi kanyaru ruri ku rubibe uburundi buhana n'igihugu kibanyi c'u rwanda ivyo bihugu ko ari bibiri bisanganywa amatati ashingiye ku gasozi kitwa sabanegwa buri gihugu kivuga ko kacegukira ku ruhande rw'uburundi abajejwe intwaro muri komine ya mumba bakavuga ko uruzi rwa kanyaru arirwo nkwezi y'amarere rwataye inzira rwimukira hino y'ako gasozi abanyarwanda baca barakiyitirira ivy'indongozi z'u rwanda nazo nyene zamirira kure mu kuvuga ko agasozi sabanegwa kamye ku butaka bw'ico gihugu
ndigera hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo ndiye bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa shofe twigende komba tagisi yafi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolence ya groya
n'imisi yose ya gatandatu ni yamunga igihe cy'isaha cumi na zibiri n'iminota mirongo ibiri ku masaha yo mu burundi no mu rwanda ni kuri fm z'ijwi rya amerika na shotweve y'ijwi rya amerika dusure gato mu rwanda abanyagihugu bo mu mirenge ya canzarwe mudende na busasanmana mu karere ka rubavu kari mu burengerazuba bw'ico gihugu bavuga ko kutagira amabarabara ya kaburimbo ibahuza n'ibindi bice by'igihugu bibandanya kubadindiza mu iterambere ryabo abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya amerika bavuze ko ari nkamwe buramuka baronse amabarabara ya kaburimbo byabafasha kubandanya kwihutisha guhanahana ibidandazwa hagati ya bagenzi babo mu yindi mirenge ijwi rya amerika ryarungitse rikibagira ubusaku turabira uko ikibazo cifashe radiyo ijwi rya amerika iganira n'abatuye mu mirenge ya busasamana cyanzarwe mudende n'ahandi mu karere ka rubavu bemeza ko ubutegetsi bwabizeje kubakorera imihanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu na n'ubu amaso yaheze mu kirere bavuga ko iyi mihanda yagombye kubibafasha mu koroshya ubuhahirane n'ibindi bice by'igihugu ku bijyanye n'uyu muhanda perezida yarawuduhaye atubwira yewe yanabivuze ari kunyunda ahubwo mu gihe cyo kwiyamamaza mbo muri bije rero n'abayobozi b'akarere iyo baje gukorera inama haryabizige nibo batubwira ko guri muri bije ariko kubera duhinga ibirayi tugahinga ibitunguru uyu muhanda turawukeneye ko wakorwa cyane mu kaburimbo rwose Tu- dutangiye no kugura imodoka inaha ubu mubyeyi ari kubyara ndakigenda kuri moto ari gutwarwa n'ivatiri inaha rwose ndakibazo dukeneye umuhanda rero umuhanda basaba ko wakorwa wagombye guturuka mu mujyi wa gisenyi ugakomeza mu mirenge ya cyanzarwe n'ahandi mu bice bitandukanye by'igihugu nyuma y'aho umukuru w'igihugu abemereye umuhanda rubanda bakomeza gukeka ko inzego z'ibanze zaba zidakurikirana ngo ibyo umukuru w'igihugu yabizeje bishyirwe mu bikorwa ariko niyo biba bituruka ku bayobozi bo hasi ntabwo twe tubizi ariko nge iyo mbonye imyaka itambutse mbona batubeshya nkumano uzakogwa akondi bikarangira tubona imyaka itambuka udakogwa gusa twe ntabwo tubizi nk'abaturage niba bituruka ku bayobozi bo hasi cyangwa se niba kuri perezida ntabwo tubizi gusa ni uko twifuza ko umuhanda wa cyanzagwe uva busasamana ukamanuka gisenyi rubavu wakogwa ugashyiramo kaburimbo ubundi tukajya duturuka ahangaha tujya i kigali tu- dukandagira umuhanda wa kaburimbo aha muri aka gace ni ahantu hakunda kugira umusaruro mwinshi w'ibigori ibirayi n'ibindi bakavuga ko baramutse babonye iyo mihanda byarushaho kwihutisha iterambere ryabo turasaba ubufasha mwebwe mushinzwe kutugera aho dus- aho tutagomba kwigerera ngo natwe bakadukorerwa umuhanda ubundi natwe tukishima nge navuga ibimbaho cyangwa se biba kuri mugenzi wanjye iyo umuturage ahinze imyaka ye biramugora kuba ye ku buryo yageza ya myaka ye i kigali ni igihombo ariko icyo twifuza nyakubahwa perezida paul kagame muzadusobanurire mu mubwire ngo ewana aba- abaturage ba cyanzakwe cya- cyangwa se ba gisenyi rubavu basi icyo bashaka ni ukugira ngo ubahereze umuhanda muzima ewana ubundi ibikorwa babikugezeho nk'abaturage bagukunda asubiza kuri iki kibazo bwana jean marie vianney gatabazi utegeka minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu asobanura ko imihanda umukuru w'igihugu paul kagame aba yaremereye abaturage itakubakirwa icyarimwe minisitiri gatabazi yizeza ko iyi manda y'imyaka irindwi izarangira ibyo perezida paul kagame yizeje abaturage barabishyize mu bikorwa hari imihanda mu gihugu nyakubahwa perezida wa repubulika yemerera abaturage yose yashyizwe mu nyandiko imyinshi irimo gukorwa hari n'izatangira n'ingengo y'imari y'umwaka uyu muhanda rero nawo w'abaturage bemerewe uba witwa ukora umuhanda w'umutekano uva mu mujyi wa rubavu ukajya kabuhanga ukaza gukomeza ugera ku kabari ni umuhanda n'ubundi ukiri muri gahunda nubwo utaratangira bwose buriya ibintu byose nyakubahwa perezida wa repubulika yemerera abaturage ntabwo bikorerwa mu mwaka umwe hari ibishobora gukorwa muri uyu mwaka ariko ikirere ni uko bitazarenza umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane uwo muhanda utarakorwa niko gahunda zawo zimeze minisitiri gatabazi agakomeza asobanura ko mu mujyi wa rubavu imihanda yarimo ikorwa ku nkunga u rwanda rwahawe na banki y'isi yari yarahagaze ubu imirimo yongeye gusubukurwa yizeza ko muri uku kwezi kwa karindwi abahawe ayo masoko batangira gukora iyo mihanda gatabazi agasobanura ko n'iyo mihanda abaturage bakomeza gusaba izaba irimo rba ijwi ry'amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda turabandaniriza mu rwanda nyene ahari kuhabera irushanwa mpuzamakungu rya davis cup mukino wa tennis rihuza ibihugu icenda ryatangiwe no musi rikazomara iminsi itandatu mugenzi wacu jean claude munyandinda azobidukurikiranira gushika bihere irushanwa ririmo kubera ku bibuga by'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRS Kigali ryitwa Davis Cup ishami rya Afurika rikaba rigamije kugaragaza amakipe y'intyoza akava mu cyiciro runaka akazamurwa mu cyiciro gikurikiraho ibisobanuro ku mvano y'iri rushanwa rya Davis Cup muri tenisi turabihabwa na perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa tenisi mu Rwanda Theoneste Karenzi ni ibihugu biba bikina kugira ngo bishobore kuzamurwa mu ntera twe rero turi mu cyiciro cya kane afurika cya afurika eh, hakaba icyiciro cya kane cya- cya- cya- cyo muri aziya cyo muri europe iki- ariko twebwe tugiye kwakira icyiciro cya kane cya afurika hagiye kuza hano mu rwanda eh, ibihugu icyenda ibindi bihugu umunani bikakirwa na kameruni ikipe izatsinda hano izazamurwa mu ntera izatsinda kameruni ni amakipe abiri azazamuka amakipe icyenda arimo guhatana yagabanyijwe mu matsinda abiri itsinda rya mbere rigizwe n'amakipe ane ariyo u rwanda uganda sudani na tanzania naho mu itsinda rya kabiri hakabamo ibihugu bitanu ariryo botswana angola togo congo brazaville na repubulika iharanira demokarasi ya kongo umuyobozi w'ishyirahamwe rya tenisi mu rwanda theoneste karenzi arasobanura impamvu zatumye iki gihugu gihabwa aya mahirwe yo kwakira irushanwa rya davis cup ku nshuro ya mbere kuba baratwemereye kuryakira hari impamvu nk'eshatu umuntu yababwira icya mbere turi abanyamuryango beza ba ITF no, ntabwo turi abanyamuryango badatanga imisanzu imisanzu yacu tuyitanga neza ikindi cya kabiri impamvu ni uko bamaze kubona uh, ubunararibonye bwacu mu ku- mu kwakira ama- amarushanwa kandi akagenda neza icya gatatu ni nuko nta na rushanwa na rimwe rya ITF tutari tubwitabira kuzisubira amarushanwa yose ya- ya- ya davis cup aho yagiye aba twagiye tuhajya kandi tukanitwara neza mu mikino y'ikubitiro yabaye kuri uyu wa mbere nyuma y'ibirori byo gufungura irushanwa abakinnyi b'u rwanda batangiye neza mu cyiciro cy'abakina ku giti cyabo abakinnyi babiri b'abanyarwanda batsinze abanyayuganda mu buryo bworoshye ernest habiyambere yatsinze ronald wakori na sawari bertin karenzi nawe atsinda ocean joffre mu cyiciro cy'abakina ari babiri babiri nabwo u rwanda rwatsinze uganda aho bertin karenzi afatanyije na etienne nigena batsinze abanyayuganda aribo ocean joffre wari ufatanyije na edward birungi nuko rero arakoze mugenzi wacu jean claude munyandindani no kuri we duce dusozera amakuru yo kuri uno mugoroba tubashimire mwebwe mwari muduteze abiri nadia taha na ingenieur patrick bari kumwe muhinga bw'ivyuma bakoze diane nahazu niwe mwari kumwe kuri mikro ku izina rya bagenzi banje ndabikebanuye ndabipfuriza rwandanya mururanirwa mu vyo murimwo vyose mu rwanda no muri amerika mugira umusi mwiza w'akaruhuko ko kwikukira no kwibohora